Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Nama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa caamsaa sagal bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa tokko bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu anbaf qaaduu morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee himannaa gareen waraana Sudaan adda bilisummaa uummata Tigraay ilaalchisee dhiyeesse irratti ibsa mootummaan Itoophiyaa kenne. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi qorannoo ajjeechaa obbo Battee Urgeessaa irratti waan jedhe. Mootummaan Somaaliyaa tuutaa mootummoota gamtoomanii biyya isaa keessaa baasuudhaaf murteessuu isaa akkasumas qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera amma garuu oduu darbinaa nu wajjin tura.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu an nu xiqqoof qaaduuti. Dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Tadilaa har'a ibsa sabaa himaaleef kennan irratti isa gareen humna waraanaa humna addaa Sudaan warri RSF jedhaman loltoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay wal waraansa Sudaan keessaatti garee humna waraanaa Sudaan deeggaruun waraana keessatti hirmaachaa jiru jechuun himannaa dhiyeesse mootummaan Itoophiyaa qulqulleessuuf yaalaa jiraa jedhan imbaasiin Itoophiyaa kaartuum keessa ture sababa wal waraansa kanaan cufamuu ibsanii dhimmichi qulqulleessuu barbaada waan ta'eef erga qulqulleeffanneen booda ibsa bal'aa irratti kenninas jedhaniiru dhimma kana ilaalchisuun bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay gama isaan kanaan dura himannaa sobaati jedhee balaaleffachuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama sudaanitti eeggataa ministeera haajaa alaa ta'uun kan muudaman ambaasaaddar Hussein Awaad Ali guyyaa kaleessaa Itoophiyaatti daawwannaa hojii kan taasisan yommuu ta'u Itoophiyaan Sudaan keessatti nageenyi hundi galeessa akka dhufuuf ga'ee ba'attu irratti mariin taasifamuu Nabiyyuu Tadilaa dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa. ibsaniiru dubbi himaa ministeera haajaa alaa itoophiyaa dhimmi biraan irratti ibsa kennan gamtaan awurooppaa mootummaan itoophiyaa lammiilee isaa kanneen eeyyama jireenyaa osoo hin qabaatiin biyyoota gamtichaa keessa jiraatan gara biyyaatti deebisuuf tattaaffii taasifamu irratti deeggarsa ga'aa hin taasifne jechuun kenniinsa viizaa itoophiyaanotaa irratti murtoon gamtichi murteesse sirrii miti jedhaniiru akka ibsa nabiyyuu tadilaatti mootummaan koree dhaabee namoota karaa seeraan ala biyyoota awurooppaa keessa jiran deebisuuf socho'aa yeroo jiruttidha jedhanii namoonni seeraan ala gara biyyoota gamtichaatti seenaniiru jedhaman dhimma qulqulleeffannaa barbaaduudha jedhan tibbana gamtichaan lammiilee Itoophiyaati jedhamanii namoonni 89 adda baafaman keessaa yommuu qulqulleeffaman namoota 26 qofaatu lammiilee Itoophiyaati isaan keessaa 15 gara biyyaatti deebifamaniirus jalan murtoon gamtaan awurooppaa dabarse murtoo sirrii akka hin taane karaa adeemsa dippiloomaasii eeggateen mootummaan gamticha beeksisuu isaa ibsaniiru jechuun finfinneerraa keenedii abaateetu gabaase.
gaanfa afrikaatti bakka bu'aa addaa mootummaa yuunaayitid isteetsi kan ta'an maayik hamer caamsaa saddeetii kaasee amma caamsaa kudha sagal bara kuma lamaa fi digdamii afuriitti biyyoottan gaanfa afrikaa keessatti akka daawwannaa taasisanu beekameera ambaasaaddar hamer dursanii kan imalan gara keeniyaatti yommuu ta'u naayiroobii keessatti aangaa'ota mootummaa biyyattii wajjiniin waa'ee dhimmoottan walootii fi dhimmoottan naannoo irratti akka mariyatan ibsameera hamer Itoophiyaa keessatti daawwannaa taasisanuun aanga'oota gamtaa Afrikaatii fi aanga'oota mootummaa Itoophiyaa wajjiniin dhimmoottan nageenya naannootiin walqabate irratti ni dubbatu jedhameera. Keessumaa raawwannaa waliigaltee nageenya Piriitooriyaa irratti aanga'oota mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay wajjiniin wal arguudhaan ittuu gara lolaatti hin deebi'in akkaataa wal dhabdee marii siyaasaatiin hiikuun danda'amu irratti ni mari'atu jedhameera. dhufeera haala nageenyaa naannoo oromiyaatii fi naannoo amaaraa keessa jiru irratti akkasumas sarbiinsa mirga namoomaa raawwatan irratti qorannoo taasifamaa jiru ilaalchisee akka dubbatanus ibsameera dhumarrattis maayik hamarii gama jibutiitti ce'uudhaan waa'ee nageenya naannoo irratti hoggantoota mootummaa biyyattii wajjiniin akka marii taasisanu ibsi ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteetsi irraa bahe beeksiseera. gara oduu biraatti yemmuu darbin immoo haleellaa humni waraanaa saffisaa sudaan yookaan rsf jedhamee beekamu naannoo lixa daarfuur namootaan araba hin taane irratti raawwateen duguuggaan sanyii galmaa'eera jechuudhaan dhaabbanni mirga namoomaa human rights watch himee jira gabaasni kunootti.
eebila bara 2023 wal waraansi humnoota raayyaa ittisa biyyaa suudaanii fi humnoota waraanaa adda warra rsf jedhaman gidduutti erga jalqabee kaase gareen humnoota waraanaa humna addaa fi milishoonni michoota isaanii ajjechaawwan sanyii irratti hundaa'an yakkoota namummaa dhiibanii fi yakkoota waraanaa raawwachuutiin himatamu akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii ifoomsetti wal waraansichaan namoonni kuma kurnootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru lixa daarfuur magaalaa eeljiininaatti qofa namoonni hanga. kuma kudha shanii ajjeefamaniiru gabaasni hiimaan raayits wooch fuula dhibba tokkoof saddeettamii ja'a qabu akka ifoomsetti ji'a eebilaa yommuu sudaan keessatti wal waraansi jalqabe irraa kaase hanga ji'a sadaasaa bara kuma lamaaf digdamii sadiitti humnoonni rsf fi milishoonni isaan waliin hidhata qaban namoota nagaa sabaan masalii ta'anii fi kanneen araboota hin taane irratti ajjeechaanii fi sanyii qulqulleessuun akka raawwatamuuf kaka'umsa taasisaniiru ajjeesaniirus jedheera jeequmsi naannoo kanatti ta'e gochoota. hammeenyaa kanneen akka darara jumlaa humnaan gudeeddii fi saamicha kan of keessaa qabu yommuu ta'u walakkeessa ji'a waxabajii bara darbe guyyoota muraasa keessatti namoonni kumaatamootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru ammas ji'a sadaasaa keessattis irra deebi'eeraa jedha gabaasni himan raayits wooch abbootiin seeraa mirgoota namooma naannoo sana akka ibsanitti humnoonni waraanaa kunneen namoota bebbeekamoo miseensa hawaasaa masaliitti dooktaroota falmattoota mirga namooma hooggantoota naannoo fi hojjettoota mootummaa dabalatee xiyyaafannoo isaa. isaaniitii jalaniiru himan raayits wooch gabaasa isaa keessatti gochoonni akeeka duguuggaa sanyii qaban kunneen akka qoratamanii fi namoota itti gaafatamummaa waraanaa qaban irratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qoqqobbii akka kaa'us gaafateera.
tuutii ergama siyaasaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii somaaliyaa keessa waggottaniif ture akka hojii isaa dhaabu mootummaan somaaliyaa gaafatee jira gumiin miseensota dhibba sadii fi jaatama ta'anii somaaliyaa keessaa qabuu fi waa'ee ijaarsa nageenyaatii fi dimokiraasii irratti mootummaa somaaliyaa gorsaa ture akka biyyattii gad lakkisee ba'u. kan gaafate xalayaan ministeera dhimma alaa mootummaa somaaliyaa mana maree nageenyaatii fi mana maree nageenyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi dhiyaachuu isaa hojjattoota dhaabbatichaa keessa namoonni maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan sadii dubbachuu isaanii kan gabaase madda oduu rooyiters xalaa caamsaa shanii mootummaa soomaaliyaa irraa barreeffame kun. humnoonni nageenyaa humnoonni naga eegdota somaaliyaa keessa jiranuu fi loltoota kuma kudhan ta'anii of keessaa qabanu akka hin ilaallanne ta'uusaas gabaasni rooyitar kun akeekkachiiseera. yaada kanaan kan gaafataman yaada kennuudhaaf immoo kana dhimma kanarratti yaada kennuudhaaf kan gaafataman angaawonni mootummaa somaaliyaa akka deebii hin kennine naayiroobii irraa kan gabaase dhaabbata oduu rooyiters oduun ittaanu immoo dooktoronni hospitaala mootummaa keeniyaa erga ji'a lamaa fi hojii dhaabanii turanii booda gara hojiitti deebi'uudhaaf waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsameera oduun kunis kunooti.
Doktoroonni fayyaa hospitaalota uummataa keeniyaa keessaa walakkeessa ji'a bitootessaarraa kaasanii akka biyyaalessaatti mormii hojii dhaabuurra kan turan roobii kaleessaa karaa waldaa isaanii mootummaa walii waliigaltee hojiitti deebi'uu mallatteessaniiru. Deevj Atelaa hoogganaa olaanaa waldaa doktoroota akka ibsanitti dhimmoonni hojjetaan hojii isaa akka dhaabuuf sababa ta'an kanneen akka miindaa fi bakka hojii mijataa hin taane furmaata akka argataniif mootummaa waliin waliigaltee mallatteessineerra jedhanii mootummaanis hojiirra ni oolcha jennee amanna jedhaniiru manni murtii hojjettootaa kibxata darbe ogeeyyiin fayyaa fi mootummaan waliigaltee hojiitti deebi'uu sa'aatii 48 keessatti akka mallatteessan jechuun murtoo kenne yoo ta'uu baate garuu dhimmichi gara mana murtiitti dabarfama jedhee ture ministeerri fayyaa keeniyaa suuzaan. Naakumchaa yaada kennaniin ogeeyyiin fayyaa kun mootummaa caalaa mariif kan dhiyaatan ta'uu mirkaneessineerraa jedhan xumurri lagannaa hojii dhaabuu dooktaroota kunis lammiilee keeniyaa miiliyoonaan lakkaa'aman kanneen hospitaalota mootummaarraa tajaajila fayyaa barbaadanii rakkataniif boqonnaa taasifameera mormii lagannaa hojii kana hordofee hospitaalonni tokko tokko immoo dooktaroota yeroof qacaraa turan bara 2017tti dooktaroonni keeniyaa kanneen hospitaalota uummataa keessaa hojjetan miindaa fooyya'aa fi mootummaan dhaabbilee fayyaa biyyattii diigaman fooyyessuun bakka hojii mijataa akka ijaaru jechuun mormii lagannaa hojii dhaabuu isa yeroo dheeraa jedhame guyyoota dhibba tokko kan ture taasisanii ture.
Hayyee oduuwwan keenya kanumaan raawwannaa amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina yuunaayitid isteetsi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ajjecha qondaala siyaasaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Battee Urgeessaa irratti taasisaa jiru. Akka gufachuu hin qabne gaafattee jirti. Ibsa kaleessa galgala embaasiin Ameerikaa inni Finfinneetti argamu maxxanseen ajjechaan aangawaa kana irratti raawwate akka qoratamuuf fi yuunaayitid isteetsi tumsa taasisaa akka jirtus ibseera. Dhimma kanarratti obbo Lammii Gammachuu sabi quunnamtiin adda bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin duraanuu addi bilisummaa Oromoo qormaatichi ajjechaa kana. qaamni ajjechaa kana qorachuudhaaf dhaabbate irratti akka shakkii qabanu himaniiru koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin qorannoon qaamaan gara bakka isaanitti ajjeefaman maqii irratti taasifamaa jirus dhaabbachuu isaa ibse garuu karaa biraatiin akka taasifamaa jiru beeksisee jira dhimma kanarratti galmoo daawwitii gabaasa harkaa qabaa waliin haa caqasu.
ajjechaa qondaala adda bilisummaa oromoo battee urgeessaa hordofee kan qorannaa gaggeessaa jiru koomishinii mirgoota namoomaa hojiinsaa akka hin gufanne yuunaayitid isteetsi gaafattee jirti embaasiin yuunaayitid isteetsi kan finfinnee jiru ibsasaa kaleessaa karaa fuula saba himaatiin foomseen ammas qorannoo ajjechaa qondaala olaanaa abaaboo battee urgeessaa irratti gaggeeffamuuf yuunaayitid isteetsi deeggarsa guutuu kan taasistu ta'uu ibseeti jira manni maree waloo paartilee siyaasaa itiyoophiyaas gama isaan qorannaa ajjechaa obbo battee irratti gaggeeffamaa jiru akka hordofaa jiru obbo dastaa dinqaa itti gaafatamaan mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa biyya eeffamanii jiru.
Egaa nutis yeroo jaalli Batteen wareegamanii ajjeefaman sanarraa kaaseetiin dhimma bu'uuttee kan hordofaadha jirra. Tokkoffaa karaa paartii inni miseensa itti ture karaa abaa'ootiin lammaffaa karaa maatii isaatiin maatii isaallee dhaqnee gaafanne turre. Haalota jiran akkasumas miidiyaa irraas hordofaa jirra. Egaa qorannoon kun adeemsifamaa jiraachuusaa kan wanti nutti agarsiisu tokko isa amma koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa maxxanaa isaarraa argamee fi miidiyaan adda addaa dubbataa jiru. Qorannicha gaggeessaa otoo jiruuti yookiin immoo hordofaa otoo jiruuti rakkinni tokko tokko dhiibbaan isarratti akka godhame karaa mootummaatiin dhiibbaan isarratti godhamuusaa ibsee jira. Kanaatiif hamma kanatti quba qabna. Kunimmoo sirrii akka hin taane dhugaadha. Kanaaf nutis kanuma hordofaa jirra jechuudha akka mana maree keenyaatti.
Tarii mana maree keessanii fi kallattiidhaan illee eeruu dhabuu danda'aati. Hordoffii irratti qaamni mootummaa ajjechaa kan hordofaa yookaan qorataa jiru wanti inni isiniif ifoomse jira gayoona.
Erga hin qoranna jedhanii ibsa baasaniitti asitti wanta dhageenyumaa waan nu gaheemtuu jiru.
Qorannoon ajjechaa miseensa paartilee karaa nagaa socho'anii haqaan gaggeeffamuun isaa barbaachisaadha kan jedhan obbo Dastaan kun ta'uu baannaan guddina diimokiraasii biyyaatti wantoota rakkoo ta'an keessaa tokko jechaanis himaniiru. Gama biraatiin addi bilisummaa Oromoos dhimma kana hordofaa akka jiru ibseeti jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii uummataa dhaabbatichaati.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qabxiiwwan jahan ABO'n. Ibsasaa keessatti caqase kan jaalbatteen hoteela keessaa qabamee ba'u kutaa ciisasaa humna tikaa mootummaatiin fudhatamuusaa wayita hoteela keessaa harkisanii baasanii deeban galmaree reebamaa waan tureef baay'ee yaa ture kan jedhu eegduun nageenya yookaan waardiyaan hoteelichaa gochaa kana argaa ture ragaa akka hin taaneef butamee yookaan dhabamsiifamee yookaan ajjeefamuu. Danda'a. Akkuma kanallee humnoonni nageenyaa uffata waraanaa uffatan kunniin jaalbattee konkolaataa irratti fe'anii gara naannoo buufata kosii geessuun kan jedhuu fi kan kana fakkaatan ibsoota qabxii ja'an kana keessatti taatee eebilaa kudha tokko sana wajjirraan jalbatteen wareegame odeeffannoo qaburra dhaabbatee adda bilisummaa oromoos yaaddoo isaa kaa'ee jira. Inni biraa immoo koomishiniin tokko mataan isaa wantoota inni hamma agarsiistu wanni inni hamma argate. Namoonni inni intarviiyuu godhe nagalaa dhabamsiifan jedhe fakkeenyaaf miidiyaalee irratti kun kun mataansaa agarsiistu tokkodha. Ammas taanaan qorannoon koomishiniin mirga namoomaa keessattuu Oromiyaa keessatti qoratu yeroo adda addaa qorannoowwan qoratee garuu akka inni galii qorannoo isaanii ifa akka hin goone yeroo adda addaatti wantootni xiqqoo hin qulqulloone ifa hin godhan yeroo adda addaa mudataa tureera. Ammas akka kun kana isaan hin mudannee fi nuti maal jenna qorannoon hamma isaa hanga ammaatti isaan qoratan mataan isaa iyyuu waan itti keessa tureef waan agama akka inni deeme waan ifa godhu isaaniif gaarii. Ammas immoo qorannicha dabalanii daran akka isaan gama isaaniidhaan itti deeman dha kan jennu.
Ammas haala qorannoo kana qaama nageenya mootummaa qorataa jira jedhamerraa hagayyaa abaa'uudhaaf waan ta'e jedhame hin jiru kan jedhan obbo Lammiin mucaa wasiila obbo Battee Urgeessaa eebbaa wanee kan jedhan dabalatee firoonni lama ammaa to'annoo jala jiraachuu himu.
Kana waliin wal qabatee miseensa maatiirraati odeeffannoo hin qabuun akka dhaabaattis odeeffannoo qabnuun obboleessi isaa quxisuu miiloo urgeessaa fi ammas miseensa maatii isaa kan ta'e kan wasiila isaa tokko achumatti agayoona akka isaan to'annoo jala jiranittidha kan odeeffannoo qabnu maatiirra.
Dhimma kanarratti obbo Ibeqal Gizaawu Direktarri Qorannoo fi Hordoffii Naannolee Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa VOF qorannoon ajjechaa obbo Battee Urgeessaa Maqiitti qaamaan gaggeeffamaa ture adda cituu mirkaneessanii jiran. Obbo Ibeqal sababa koomishinichi qorannoo qaamaan achitti argamee qoratu addaan kuteeruu baatanus ammas mala biraatiin qorannochi akka itti fufullee ibsanii jiru. Ajjeefamuu obbo Battee Urgeessaa hordofee poolisiin shawaabaa shakkamtoota kudha sadii to'annoo jala oolchuu saba himaaleen mootummaa kan gabaasanii turan yoo ta'u ammatti qorannoon ajjechaa angawa abaa'oo obbo Battee Urgeessaa maalirra akka jiru baruuf qajeelcha poolisii godina shawaabaa koomishinii poolisii oromiyaa waajjira pireezidantii naannoo oromiyaa fi akkasumas immoo biiroo abbaa langaa oromiyaa irraa deebii argachuuf yaalus hin milkoofne gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit adaamaarra.
hayyee amma immoo as gara yuunaayitid isteetsitti deebinaa filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi bara 2024 taasifamuuf jiru irratti paartii isaanii bakka bu'uudhaan kan dorgaman joo baayidanii fi doonaald tiraamp duula nafiladhaa irratti sagalee kennitoota isaanii hawwachuudhaaf teeknooloojii sammuu namtolcheetti ni fayyadamu. gabaasaan sagalee ameerikaa iskaat isterni filannoo yuunaayitid isteetsi kanarratti itti fayyadama teeknooloojii kanaa ilaalchisee gabaasni qopheesse ittaanee dhiyaata. warreen duula nu filadhaarra jiranu haala baasii guddaa isaan hin gaafanneen filattoota bira gahuudhaa fi teeknooloojii sammuu namtolcheetti fayyadamuun siyaasa keessatti jijjiirama guddaadha. iskaat baabiwaa barnan yuunivarsiitii kaaba kaarooliinaa keessatti. waa'ee odeeffannoo dogoggoraatii fi beeksisa siyaasaa nama hordofuudha adeemsa sochii filannoo keessatti haalli haaraan mul'achaa jiraachuu isaa dubbata.
moodelli isaa ariitiin fooyya'aa jira torbeewwan duraa caalaa moodeloonni haaraan isa duraa irraa haala gaariin hojjechaa akka jiran namatti dhaga'ama.
moodeloonni iskaat kaase kun sadarkaa biyyaalessaatii fi kutaawwan keessatti. meeshaa humna qabeessa akka ta'e dubbatti ogeettiin tooftaa siyaasaa beetsi hoover.
duula hojjetoota dijitaalaa hin qabne sagantaa qabiyyee dijitaalaa hin qabne yaada kan akka sammuu namtolchee tokko akka qabaatan isaan dandeessisa yoo barbaadan immoo kan baay'ee cimaa ta'e waa'ee nama faallaa pireezidaantii aangoorra jiruun dorgomuu yaada. sammuu namtolcheen duula filannoo keessatti ga'ee guddaa taphata.
dhaabbanni hoover teeknooloojii paartii dimokiraatawaatii fi warreen ilaalchi isaanii gara bitaatti harkifatu misoomsuu irratti maallaqa baasaa yookiin invest godha siyaasa keessatti wanti barumsa meeshaa irratti furtuu ta'e karaa sirrii ta'een hojjechuu. akka ta'e dubbatti beetsi hoover dabaluudhaan. dhugumatti duulli rippaabilikaanotaa hundi ulaagaan isaanii maal akka jedhu sirriitti hin beeku garuu deemokiraatonni akkaataa teeknooloojii haaraa kanatti fayyadamuu irratti ulaagaa olaanaa akka qaban nan beeka Yoo sammuu namtolchee naamusaa fi itti gaafatamummaan itti fayyadamuu hin dandeenye wanti boodatti hafnuuf natti mul'atu.
Gareen duula filannoo Tiraamp filannoo bara 2016 keessatti haala duraan hin baramneen beeksisa miidiyaa hawaasaa fayyadamee ture. Dhaabbata biyya Biriteen Kaambiriij Anaaliitikaa jedhamu wajjiniin hojjechuudhaan sagalee kennitoota kutaalee Ameerikaa murteessoo ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan. Biraad Paaraskaal dhaabbata sanaa fi gorsa dhimma galmee yookaan daataatii fi sochii diijitaalaati. Dhaabbanni isaa filannoo bara 2024 irratti toora marsariitii Doonaald Tiraampii fi wiirtuu kan ta'edha. Paaraskaal walga'ii warreen ilaalcha rincitaa ta'e qabanii Freedom Fest jedhamu irratti jalqaba bara kanaa haasaa taasiseen filannoo baranaa irratti gahee sammuun namtolchee taphatu ibsee jira.
Waggoottan muraasa keessatti warra filatamuudhaaf dorgoman hunda bilbila harkaa keessan irratti argachuu dandeessu. Meeshaa namtolchee fayyadamuudhaan ibsa miidiyaa qopheessuu, imeelii duula filannoo keessan barreessuu, teeknooloojii buusii maallaqa gurmeessu waa hunda bilbila harkaa keessan irratti argattu. Hundi isaayyuu isiniif tolfame.
Akka yaadni uummataa rakaan pireesii Ameerikaatii fi dhaabbanni oduu Assoosheetii pireesii walitti qaban agarsiisutti lammiilee Ameerikaa warreen sagalee kennan keessaa dhibbeentaa 42 kan ta'an filannoo baranaa irratti dhaabbileen oduu tamsaasanu oduuwwan uumuudhaaf teeknooloojii sammuu namtolchee ni fayyadamu jedhanii akka sodaa qabanu ibsa. Gabaasni Istaatis sagalee Ameerikaatiif qopheesse kun. Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo magaalaa Waashinten DC irraa kan isinii darbuudha. Piroodeessariin keenya har'aa Biraan Hayiluu istuudiyoo 48ffaa keessa nu wajjiniin jirti. Amma gara qophii torbanii isa ta'e guyyaa kamisaa ta'etti darbinaa qophii fayyaati. Baatiin keessa jirru kun caamsaanii baatii waa'ee dhibee sammuu itti yaadatamuu fi uummata itti barsiisanudha. Nutis dhibee fayyaa sammuu kana ilaalchisee kan waan nutti himanu keessummaa qabna. Dr. Daani'eel Tolasaa wiirtuu yaala sammuu Beetel Adaamaa jedhamurraa. Dr. Daani'eeliin kan dubbifte jaalladhee gammadaati. Akkas jechuudhaan waa'ee dhibee sammuu ibsuudhaan jalqabu.
Dhibeewwan sammuu lakkoofsaan baay'ee waan ta'aniif sababa tokko kan dhibee sammuu hunda fiduu danda'u hin jiru. Garuu sababoonni xixiqqoon baay'een walitti ida'amuudhaan nama tokko dhibee sammuu tokkoof yookaan dhibee sammuu biraadhaaf akka saaxilamedha kan inni hubatamu. Sababoota kana bakka sadiitti qoodnee ilaalla. Baayoo saayikoosooshaal yookaan sababoota baayoloojikaal ta'an sababoota saayikooloojikaal yookaan dhibee sammuu ta'an akkasumas immoo sababoota sooshaal yookaan sababa. Hawaasummaa jennee bakka sadiitti qoodnee ilaalla.
Dhibee sammuu jedhaman kana keessa gosti baay'ee namoota hubuudhaan beekaman isaan kam?
Anzaayitii tokkoffaa irratti kaa'uu dandeenya. Lammaffaan dipireeshinii bakka tokko tokkotti gaddabaa'uu jedhu afaan oromooti. Dawwaa'uu muusa'uus jedhu. Akkasumas immoo dhibeewwan akka baayipoolaar, poost tiraawumaatik disoorder, siizofreeniyaa dhibeewwan jedhaman dhibeewwan faffaca'iinsa babal'aa qaban bal'inaan miidhanidha.
Egaa namoonni gosoota dhibee sammuu maqaa dhooftan kanaan caalaatti miidhaman kan umriin isaanii hagamiiti?
Dhibeen sammuu umriin filatu daa'imummaadhaa kaasee amma namoota gurguddaa illee kan mudachuu danda'udha. Garuu walumaa gala namoonni waggaa kudha shanii hanga digdamii afurii caalaa amatti dhibeewwan sammuu kan irratti baay'ataman ta'ee kan inni mul'atu. Baay'een isaanii keessattuu umrii digdamii shaniin dura kan jalqabanidha.
Waggaa digdamii shan dura?
Eeyyee.
Namni dhibee sammuu godhate mallattoonni irraa mul'atu jira.
eeyyeen mallattoowwan namni sammuu dhukkubsate agarsiisu akkuma gosa dhibee sanaa garagaraadha. Fakkeenyaaf dhibeen anzaayitii of jalatti dhibeewwan biroo qabaate mallattoowwan jirri waliin qooddatan sodaa gara maleetii fi yaaddoo guddaa kan of keessatti qabanidha. Fakkeenyaaf namni dhibee jeneraala yookaan anzaayitii disoordarii qabu waa'ee hunda waa'ee ijoollee isaas waa'ee haadha warraas taas waa'ee boriis waa'ee kaliisaas waa'ee biyyaas waa'ee mataasaas yaadee addaan kutuu hin danda'u. Namoonni paanik disooddar qaban paanik attaakii oromitaanii naasuu guddaa rukutaa hojii wajjin wal qabatu akkasumas immoo hafuura kutaa wallakkisuu gakkisiisuu da'iiqaa kudhan keessatti sadarkaa guddaa irra ga'u da'iiqaa digdamaan ga soddomaa keessatti deebi'ee kan badu kana paanik attaakii jenna. Akkasumas sooshaal anzaayitii disooddar namoota sodaa hawaasummaa qaban jechuudha lafa namni lamaaf sanaa ol argame haasa'uu yookaan taatee wayii raawwachuudhaaf namoota sodaatan yookaan qaana'an jechuudha. Kuni mallattoota dhibeewwan anzaayitii disoodarii keessaa muraasadha. Namoonni dhibee diipparshiitiin miidhaman immoo miira gadi bu'uu gammachuu dhabu sababa malee torban keessatti guyyaa baay'ee guyyaa keessatti taatee baay'eedhaaf miira akkasii kan agarsiisan kanarraa kan ka'e wantoota duritti bohaaran wantoota duritti bashannanan dhiisuu jalqabu baqachuu jalqabu akkasumas immoo ridiin isaanii jeeqama fedhii nyaataa dhabu jecha tokko tokko namoota muraasa irratti dabaluu danda'a qaamni isaanii huqqachuu of ceeffa'uu of komachuu akka nama gatii hin qabneef of ilaaluu abdii kutannaa waa'ee du'aa yaaduu dubartoota irratti laguu isaanii jeeqamuu danda'a. Mallattoowwan muraasa dhiphashii wajjin wal qabatan isaan kanadha.
Dhibee sammuu kana walumaa galatti fayyuun hin danda'amaa?
Eeyyeen kan dhibbaa dhibba fayyu jira. Kan immoo qorichaan gargaaramee namni sun akka inni gara of gargaaruutti of danda'ee jireenya isaa gaggeessuutti kan gaggeeffamu jira. Bu'aan yaalii isaa dhibeerraa gara dhibeetti gargar ta'uyyuu yaaliiwwan bu'a qabeessaa kan qabudha yeroo kanatti.
Wal'aansa kana argachuurraa wanti nama danqu maal fa'i?
Keessattuu biyya akka Itoophiyaa keessatti danqaan inni tokkoffaan rakkoo qaqqabbii yookaan immoo qabsatee namoonni dhiyoo isaaniitti yaalii sammuu argachuu dhabuun danqaa isa tokkodha. Yeroo tokko tokko dhaabbilee fayyaa yoo jiraatanii dhaabbilee fayyaa kana keessatti immoo ogeessonni ga'aan jiraachuu dhabamu. akkasumas immoo dhiyeessii qorichaa ga'aan gabaarraa dhabamuun inni lammaffaa meentaal heelth litreechiidha. Namoonni hubannoon isaan waa'ee dhibee sammuu qaban akka hawaasaatti gadi bu'aa ta'uun gaggeessitoonni hawaasaa sadarkaa miidiyaatti ta'uu danda'a. Ishee tokko tokko hubannoo gadi bu'aan jiraachuun danqaasa lammaffaadha. Inni sadaffaan stigmaa yookaan namoota dhibee sammuu qaban moggeessuun sababa isa sadaffaadha. Dhoksuutu jira, baqachuutu jira. Akka isaan dhufanii tajaajila argachuudhaaf haalli isaanii jalfanne danqaadha.
Egaa xumura marii keenyaa irratti namoota dhibee sammuu qabanis ta'ee namoota warra akkasii gargaaraa jiraniif dhaamsi dabarsitan yoo jiraate.
dhimma hunda keenyaa ta'uu akka hawaasaatti hubachuun baay'ee gaariidha. Namni kamtuu yookaan mana isaa keessaa yookaan waajjira isaa keessaa yookaan ollaa isaatti nama dhibee sammuu qabu tokko yeroo kanatti ni qabaata kan jedhudha. Ragaan jiru kan hin agarsiisu. Kanaaf tattaaca'eessa dhibee sammuutii fi wantoota gumaachan hanqisuu irratti hubannoo waa'ee fayyaa sammuu hawaasa keessatti dhaqqabsiisuu irratti hundi keenya iyyuu hamma amma keenya akka ta'e qabnu ergaan dabarsa. akkasumas immoo namoota dhibee sammuutii wajjin jiraatan waawee garaagaraa keessa darbaa namoota jiranii fi siin qofanitti kan dhibee kana keessa jiru addunyaa kanarratti nama saddeet keessa nama tokko jechuun gara uummata nama diineen tokko dhibee sammuutiin wajjin jiraata jechuudha. Kanaaf qubaa keessan miti kan jedhu ergaa dabarsuun ittiin barbaada. Akkasumas immoo dhibeen sammuu kan si'a tokko dhukkubsannaan hin falamne tasa dhukkubsatanii afanitu hin taane kan gargaarsa argachuu danda'amu ta'uu isaa akka isaan hubatan. Akkasumas immoo sadarkaa hawaasaatti sadarkaa siyaasaatti wantoota qabsaa'insa dhibee sammuu hawaasa keessatti babal'isan kan akka araadaa akkasumas immoo goolamaa fi jeequmsa waraanaa adda addaa domestic violence sarbama mirga sadarkaa adda addaatti nama dhuunfaatiinis dhaabbileedhaanis raawwatamu wantoonni akkasii faca'iinsa hawaasa keessaa waan bal'isaniif wantoota akkasii xiqqeessuu irratti hundi keenyayyuu lafa jirrutti amma dandeenye carraas nan jedha carraan alaatameef guddaa isin galateeffadha warra biiroo'e.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii boriitiin nama walitti deebinutti bakka jirtan nutti fayyaa ta'a nagaatti bulaa.